Ili ni ijwi ry'Amerika ijwi ry'Amerika ribandanya ibiganiro vyo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti muduteze amatwi namwe mwese mucugura amaradiyo yanyu twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe muri iki gitondo na Fide Niyongabo nije ntiramije ibiganiro vyo muri iki gitondo uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki mirongo ibiri na zitanu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini ku irenguka imbere ya sentare ya gisirikare mu gihugu cya uganda ry'uwahoze ayoboye igipolisi cya uganda general kare kayihura ejo kuwa gatanu hamwe n'umubonano umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yagiranye n'abaserukira ibihugu byabo mu burundi n'amashyirahamwe mpuzamakungu inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi duhere ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini uwahoze ayoboye igipolisi cya uganda general kare kayihura ejo kuwa gatanu yashikanywe imbere ya sentare ya gisirikare yagirizwa ibyaha bitatu ivyo birimwo ico gufatanya mu kunyuruza impunzi z'abanyarwanda no kuzisubiza mu rwanda ku nguvu general kayihura yahakanye ibyaha byose yamara sentare yanka kuba iramurekuye vy'agateganyo umumenyesha makuru y'ijwi ry'amerika ignatius bahizi ari i kampala yari ari muri iyo sentare icyumba cy'urukiko rwa gisirikare ruri ahitwa imakindye cyari cyuzuye imbaga y'abantu baturuka mu ntara ya gisoro aho kare kayihura aturuka bari baje gukurikira iby'uru rubanza bari bageze ku rukiko kare mu gitondo nuko bategereza amasaha atari make kugeza ubwo umukuru w'uru rukiko general andrew guti yinjiriye nyuma y'iminota mike generali kare kayihura nawe akazanwa yambaye imyenda y'igisirikare aherekejwe n'abandi basirikare bamwe bamuri imbere abandi inyuma umukuru w'urukiko general andrew guti yahise amusomera ibyaha bitatu ashinjwa n'ubutegetsi count 1 failure to protect raw materials between the year 2010 and 2018 ikirego cya mbere wananiwe kurinda ibikoresho by'intambara binyuranyije n'amategeko ya gisirikare hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na bibiri na cumi n'umunani mu bihe bitandukanye wemeye ko intwaro n'amasasu bihabwa umugwi w'abantu batemerewe n'amategeko kubitunga witwa bodaboda ibihumbi bibiri na cumi bakuriwe n'uwitwa abudala kitata ikirego cya kabiri hagati y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na bibiri na cumi n'umunani wananiwe kugenzura no kumenya imbunda ziri mu maboko y'amashami y'igipolisi yakoreraga mu biro byawe count 3 between the year
ikirego cya gatatu hagati y'umwaka wa bibiri na cumi na kabiri hamwe na bibiri na cumi na gatandatu wafashije mu ishimutwa n'isubizwa ku ngufu mu rwanda impunzi z'abanyarwanda binyuranyije n'amategeko y'igihugu izo mpunzi arizo Lieutenant joel mutabazi jackson karemera hamwe na Sergeant innocent karisa Lieutenant Joel Mutabazi Jackson Karemera Sergeant Innocent Kaliza buri ubwo yarangizaga kumusomera icyaha yamubazaga niba acyemera cyangwa agihakana nuko agasubiza avuga ati ntabwo acyemera birangira ibyaha bitatu byose generali kare kayihura abyihakanye wari ukuriye iruhande rw'ubushinjacyaha majoro rafael mugisha yavuze ko bagikusanya ibimenyetso simusiga asaba ko urubanza rwasubikwa kugeza mu kwezi kwa cyenda nyamara ariko abunganira generali kare kayihura mu by'amategeko bayobowe n'uwahoze ari umushinjacyaha mukuru w'igihugu cya uganda peter kabatsi yasabye urukiko kuba rurekuye generali kare kayihura by'agateganyo dore ko yihanganiye igifungo cy'iminsi mirongo irindwi n'itanu mbere y'uko agezwa imbere y'ubutabera byose byaratewe n'uko yashatse ko ubushinjacyaha bwabona igihe cyo gukusanya ibimenyetso byabwo umukuru w'urukiko yahise amusubiza ko kugira ngo uwo bunganira aba arekuwe by'agateganyo bisaba ko bandikira urukiko rukabanza kubisuzuma ariko abategeka ko bategura inyandiko yabo nuko bakazagaruka mu rukiko ku wa kabiri w'icyumweru gitaha kugira ngo urukiko rufate umwanzuro ku cyo kuba rurekuye generali kare kayihura akaburana ava hanze navuganye na bwana peter kabatsi ukuriye abanyamategeko bunganira kare kayihura ku bijyanye n'imyifatire y'urukiko well at least ubu tuzi neza icyo bamufatiye ikitubabaza ni uko ibintu bari babizi igihe cyose icyatumye batabizana mbere na mbere ntitubizi babanze kubeshya byinshi basanga ari ibinyoma byabo ibinyoma ibinyoma bibi cyane bibaha icyizere cy'uko agiye kuzabona ubutabera muri uru rukiko ubutabera agomba kububona kuko ngo ukuri guca mu ziko ntigushye nta kuntu rero babeshya bakazahagarara inyuma y'ibinyoma hakagira icyo bamutwara none mwe nk'abamwunganira mu mategeko ubu muganira nawe muramubona ameze ate yumva akomeye ahagaraye ate cyangwa yarasentebutse kubera ibizi genero kayihura arakomeye cyane mu mutima no mu mubiri ntacyo abaye kuko abizi ngo byanze bikunze ibi binyoma byose bavuga bizaseswa oya ni ibyaha bikomeye ariko ni ibinyoma nanavuganye na bamwe mu nshuti n'abavandimwe ba generali kare kayihura ku byabaye uno munsi kuri uyu munsi twumvishe ibiri ku mpapuro gusa nta muntu uvuye ngo avuge ngo yarabibonye watanga ibimenyetso akatwemeza ko yarabikoze kandi nawe arabyanze arabihakanye kuko ntavuze ngo yarabikoze ngewe nk'umuntu kuko nabyumvishe ni ibihimbahimba n'umwana w'uruhinja yabyumva ni ibihimbahimba twebwe turashimira imana yadushubije ishengesho twasenze mu cyumweru gishize abayobozi b'iyi koti bashyizemo ubwenge bagashyiramo agatege bakava mu mwijima bakazana umutware wacu genero kayihura mu mucyo nejejwe n'icyo kandi ndashimira imana kuko kutwayisabye iratwumvisha itariki makumyabiri n'umunani ari wo munsi wo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha niho kayihura azagarurwa mu rukiko kugira ngo abavoka be bamusabire kurekurwa by'agateganyo ariko kumva urubanza mu mizi akaba bizatangira mu kwezi kwa cyenda ignatius bahize ijwi ry'amerika kampala mu burundi umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yemeza ko ibiganiro bigiye kubera inyuma y'igihugu ari bya nyuma ibindi byose bizoca bibera mu gihugu c'uburundi ezekiel nibigira yabivuze inyuma y'umubonano yagiranye n'abaserukira ibihugu vyabo mu gihugu c'uburundi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu uyu mushikiranganji yemeje ko hari ibikiriko birakorwa kugira imigenderanire hagati y'uburundi u rwanda n'ububirigi isubire kumera neza ibindi kuri iyi nkuru turabishyikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu remon zimana nk'uko umushikiranganji w'imigenderanire w'igihugu cy'u Burundi n'ayandi makungu yabishikirije inyuma y'umubonano wo mu ibanga wamuhuje n'abaserukira ibihugu byabo mu gihugu cy'u Burundi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu uyu mubonano wari uwo kumenyesha abo baserukira amakungu uko ibintu byifashe mu gihugu mu bijanye na politike Ezekiel Nibigira aramutse ubwo bushikiranganji yemeje ko bavuganye ku biganiro vyimirije kubera hanze y'igihugu uyu mushikiranganji yemeje ko leta izovyitaba kandi ari vya nyuma bizoba bibereye hanze y'igihugu ibi biganiro rero bitumbereye iki bitumbereye ko tuvugana ingene tugiye kuzotegura ayo matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kandi iyo dialogue twizera neza yuko izoba ari iya nyuma ni iya nyuma tuzoba turoyemwo kuko abarundi ntiboguma basamazwa n'ayo madialogue abera hanze ibizoba bisigaye twizera neza ko bizoba ari ibintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nk'uko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi naho yabamenyesheje ko ibintu byifashe neza mu gihugu ibindi bibazo uyu mushikiranganji yavuze ko bavuganye nabo baserukira amakungu mu Burundi nibijanye n'imigenderanire eka n'imfashanyo zahagaritswe n'amakungu uyu mushikiranganji yemeje ko igihugu cy'u Burundi cifashe neza kandi cikwije ico nagomba kubabwira ni uko uburundi buhagaze neza uburundi bwifashe neza ikibazo si hanze y'igihugu igihe igihugu cisuganije kikaba cifashe neza mu buzima bwaco bwose ibindi biza bisanga igihugu gihagaze neza abajijwe ku bijanye n'ibiriko birakogwa kugira imigenderanire hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hamwe n'ic'ububirigi isubire kumera neza umushikiranganji w'imigenderanire yemeje ko amaze guterwa intambwe kuri ivyo bibazo kandi hari ibikorwa mu ibanga kugira ibibazo biri hagati y'ivyo bihugu bitorerwa umuti ibibazo vyagiye birabaho vy'imigenderanire yoba idahagaze neza hagati y'uburundi n'u rwanda canke uburundi n'ububirigi ivyo birafise iyo byavuye igihe rero tubihaye umwanya bizogenda biratorerwa inyishu buhoro buhoro uko biri kose murabona yuko uko byari biri mu myaka yahera uyu munsi siko byifashe byumvikana yuko hari byinshi byakozwe kandi bitiriwe bivugirwa ngaha ku mateleviziyo ukuvuga ko n'ubu ibyo biba bisigaye turazi neza ko bizogenda neza kuko igihugu kirafise ingene cisuganije imigenderanire y'ibihugu by'u rwanda ububirigi n'uburundi yatozagaye kuva umwaka wa bibiri na cumi na gatanu mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yitoreza kuba umukuru w'igihugu ivyatumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavyamirira kure kuko bavuga ko aho nyanza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha imyiyerekano bakoze ikaba yaraburabujwe n'abajejwe umutekano bamwe baricwa abandi barahunga igihugu indongozi z'igihugu c'uburundi zikaba zagiriza ivyo bihugu bibiri guhindaro no gufasha abarundi baronderwa n'ubutungane kuko bafashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu c'uburundi mu mwaka wa 2015 ibujumbura remonzi imana ijwi rya amerika
turabashimiye bagenzi bacu ubu ni umwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda no muri ya cumi n'umunani muri kumwe na jodiyani n'ahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya ikaze mwese inshuti bakunze batugiriye neza baje kuri uyu munsi batonge kuduheza ibiryo ubwoko bwose ari abapfurero ari ababembe ari abanyamurenge ko niko bimeze kuri uno munsi
uyu ni umwe mu bamaze amezi atatu barahunga imigwano mu bijombo mu gisagara ca uvira kiri muri kivu y'amajepfo muri congo aho yari amaze kuronswa imfashanyo na porogaramu ya onu yita ku biribwa pam iyo nkuru co kimwe nerekeye umunano hagati y'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu n'abaserukira ibihugu vyabo mu burundi turabigaruka ko handi hato muri hafi y'amaradiyo yanyu
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
nari ndabicaye ku masonga nkitangura umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'ayandi makungu yemeza ko ibiganiro bigiye kubera inyuma y'igihugu ari ibya nyuma ibindi byose bizoca bera mu gihugu c'uburundi hezekiel nibigira yabivuze inyuma y'umubonano yagiraniye mu ibanga n'abaserukira ibihugu vyabo mu burundi kumwe n'amashami mpuzamakungu uyu mushikiranganji yemeje ko hari ibiriko birakorwa kugira ngo imigenderanire hagati y'uburundi u rwanda n'ububirigi isubire kumera neza inkuru turaza umunyamakuru wacu i bujumbura aremonzimana nk'uko umushikiranganji w'imigenderanire w'igihugu c'uburundi n'ayandi makungu yabishikirije inyuma y'umubonano wo mw'ibanga wamuhuje n'abaserukira ibihugu vyabo mu gihugu c'uburundi hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu uyu mubonano wari uwo kumenyesha abo baserukira amakungu uko ibintu vyifashe mu gihugu mu bijanye na politike ezekiyeli nibigira aramutse ubwo bushikiranganji yemeje ko bavuganye ku biganiro vyimirije kubera hanze y'igihugu uyu mushikiranganji yemeje ko leta izovyitaba kandi ari vya nyuma bizoba bibereye hanze y'igihugu ibi biganiro rero bitumbereye iki bitumbereye ko tuvugana ingene tugiye kuzotegura ayo matora y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri kandi iyo dialogue twizera neza yuko izoba ari iya nyuma ni iya nyuma tuzoba turoyemwo kuko abarundi ntiboguma basamazwa n'ayo madialogue abera hanze ibizoba bisigaye twizera neza ko bizoba ari ibintu bitunganywa n'abarundi ubwabo nk'uko twamye dusangira ijambo tuzama turisangirira hano mu gihugu cacu c'uburundi naho yabamenyesheje ko ibintu vyifashe neza mu gihugu ibindi bibazo uyu mushikiranganji yavuze ko bavuganye nabo baserukira amakungu mu burundi nibijanye n'imigenderanire eka n'imfashanyo zahagaritswe n'amakungu uyu mushikiranganji yemeje ko igihugu c'uburundi cifashe neza kandi cikwije ico nagomba kubabwira ni uko uburundi buhagaze neza uburundi bwifashe neza ikibazo si hanze y'igihugu igihe igihugu cisuganije kikaba cifashe neza mu buzima bwaco bwose ibindi biza bisanga igihugu gihagaze neza abajijwe ku bijanye n'ibiriko birakorwa kugira imigenderanire hagati y'igihugu c'uburundi n'igihugu cy'u rwanda hamwe n'ic'ububirigi isubire kumera neza umushikiranganji w'imigenderanire yemeje ko amaze guterwa intambwe kuri ivyo bibazo kandi hari ibikorwa mu ibanga kugira ibibazo biri hagati y'ivyo bihugu bitorerwa umuti ibibazo vyagiye birabaho vy'imigenderanire yoba idahagaze neza hagati y'uburundi n'u rwanda canke uburundi n'ububirigi ivyo birafise iyo vyavuye igihe rero tubihaye umwanya bizogenda biratorerwa inyishu buhoro buhoro uko biri kose murabona yuko uko byari biri mu myaka yahera uyu munsi siko byifashe byumvikana yuko hari byinshi byakozwe kandi bitiriwe bivugirwa ngaha ku mateleviziyo ukuvuga ko n'ubu ibyo biba bisigaye turazi neza ko bizogenda neza kuko igihugu kirafise ingene cisuganije imigenderanire y'ibihugu by'u rwanda ububirigi n'uburundi yatozagaye kuva umwaka wa bibiri na cumi na gatanu mu gihe umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yitoreza kuba umukuru w'igihugu ivyatumye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavyamirira kure kuko bavuga ko aho nyanza ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha imyiyerekano bakoze ikaba yaraburabujwe n'abajejwe umutekano bamwe baricwa abandi barahunga igihugu indongozi z'igihugu cy'u Burundi zikaba zagiriza ivyo bihugu bibiri guhindaro no gufasha abarundi baronderwa n'ubutungane kuko bafashije mu gushaka gutembagaza ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi mu mwaka wa 2015 ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika tukiri mu gihugu cy'u Burundi haracindwa izirenga zibiri makomine amwe amwe intara ya ngozi hari abanyagihugu bahagaritse kurya imboga z'amababi y'imyumbati bita isombe abaganiriye n'ijwi rya amerika muri komine nyamurenza bavuga ko ziriko agakoko gafise isura y'umuntu kakagira ubumara butuma uziriye ashobora gupfa musitanteri wa nyamurenza we avuga ko ari ikinyoma cambaye ubusa muravyumva mu nkuru twateguriye n'umenyesha amakuru ijwi rya amerika ingozi jean bosco ndarurinzi mu ntara ngozi co kimwe no mu bindi bice by'uburundi imboga z'amababi y'imyumbati ziri mu zikunzwe kuribwa na benshi uno munsi mu makomine amwe amwe y'intara ya ngozi izo mboga zirinubwa agakoko bamwe bavuga ko babonye kuri ayo mababi kandi batari bamenyereye niko katumye izo mboga uno munsi zitariko ziraribwa aba ni bamwe mu banyagihugu twashoboye kuganira bo muri komine ya nyamurenza bariko barakerekana kwibabi gutya nanje nca ndara- baca barampa nca ndaraba ndaraba nyene nca nditangaza nyene nsanga nyene kameze nk'umuntu gafise amaso nyene Eme, gafise n'izuru nyene n'umunwa nyene n'akasakusaku nyene n'imisaya nyene nka kurya k'umuntu nyene muga nyene kagaca gacira bene ngaha guca ego narakibona imbere uwo munsi ariko wa mungu kagegenye kareha gutya kandi mu maso gaforomye nk'umubona ego
ubu none hari umuntu yokabona kugira ngo akarabe oya si ugupfa ugatora nk'ubu ntibogahiga nk'ubu ngo uce ukabona abo banyagihugu barasigura igituma batinya gufungura izo mboga isombe nyene zizirya bace nyene oya tupo turatinya kuzirya kubera twese twiyumvira ko tuzirya twosha dupfa izo isombe kubera bavuga yuko ugatetse ku- naho wosekura mw'isekuru ngo ntigapfa ugasekuye bavu- bamwe ubutetse bavuga yuko ngo uca usanga nkundwa yakitse amaraso niyo gituma twese dutinya kuzirya rero zirahinduka zigasha n'amaraso zose none we warabibonye oya je ntavyo ndabona uyemeza ko yabonye isombe zahindutse ariko ntiyemeza ko yabonye uwo zahitanye sinakababaye nabonye umuntu yaziteretse arazikuramo mu isafuriya turakanya nk'uku n'amazi usanga ari amaraso neza amaraso meza nirengarenga tugomba kuziheba ku vy'ukuri hari umuntu murumva bavuze bati naka yaziriye arafa turumva bivuga nyine yamuzanya bikenke nabubwira nk'abantu bapfuye umuryango wose ngo warapfuye barawuhamba nivyo mwumva rego tubyumva babivuga ntiturababona ako gakoko karavugwa no mu yandi makomine ya ngozi nka kiremba na tangara uyu mutamakazi twamusanze ku mugwa mukuru wa komine nyamurenza ariko aturuka muri komine ya kiremba Iki- ikiremba baravuga ko buhari bwaje se ndakibonera mugabo abandi barabutora nkumva babuvuga bavuga yuko nyene ngo kameze nk'umuntu ngo karafise izuru kandi uko nyene uwo yabivuze ngo gaciriye ngaha gutya nyene uyu mutama we asaba ko abategetsi bokurikirana ivy'ako gakoko bagatanga ihumure twifuza ko bwamaze gutorwa abashinzwe bazi gushakashaka ko bobupima bakaraba izo ngorane zirimwo bakaduhumuriza bakavuga ati muri iyi mboga ntacyo cyanye bakarondera umuti wobupoma bukahava musitani wa komini nyamurenza arahumuriza uyu mutama niyonzima diodone arongoye komini nyamurenza avuga ko ivy'ako gakoko ari gihuha nk'ibindi vyaciye mu burundi muri kahise gushika uno munsi nta muntu arapfambwiye yuko hari agakoko barya babona ku mboga reka ndetse eh, hari n'agasoko kegereye ah, eh, ku mugwa mukuru wa komine ejo nagiye kuhatembera mbaza abadanza im- imboga barandahiye ko atako barabona mubwo ko nabo bavyumva gutyo je gushika uno munsi ndavyo tumaze kuganira n'ico maze gukora ndabona ko ari igihuha kumbure cyambaye ubusa kabisa iruhande yo kwirinda ibihuha hamwe n'ivyo musitani niyonzima asaba abanyagihugu gukorana n'inzego mu gihe hari ico baba babonye batari bamenyereye muribuka twageze kuza ibihuha vya barukoti eh, ibihuha vy'agashinge n'icamenyo n'ibyo ndabishira mu vyo bihuha ndabishira cyo kimwe ni- eh, no mu vyo bihuha bindi vyagiye bi- bica mu Burundi ku buryo rero gusa notakamo yuko abantu bakwirinda ibihuha ari ufise eh, ico yabonye akagishikiriza abijejwe nko nkavuga nti inkuba yabonye ako gakoko niyegere intwaro canke abaganga canke aba- eh, n'abandi bafitiye uburenganzira n'abajejwe umutekano kugira ngo tukabonere hamwe hati tugire icyo dushikirije ku vy'ukwitwaza biboneye Lazare Nsaguye umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije mu ntara ya Ngozi avuga ko agakoko kariko karaboneka ku mababi y'imyumbati kamyeho kuva na kera uwo muyobozi avuga ko ako gakoko gasanzwe kandi atani ntambamye gafise ku magara y'abantu canke ay'ibiterwa Nsaguye avuga ko abagakurikiranira hafi bemeza ko gashobora no kuba gatuza ubundi bukoko bubangamira umwumbati akavuga ko n'abaganga bavugana atanumwe aramubwira ko hari uwitavye imana kubera imboga z'amababi y'imyumbati yafunguye ingozi mu buraruko bw'uburundi jean bosco ndarurinze ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranyi aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara ca bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
inyuma y'ibiganiro hagati y'abahagarariye abandi mu bagomba kwimurwa mu kagari ka nyarutarama n'ubutegetsi bw'igisagara ca kigali mu rwanda radiyo ijwi rya amerika yagendeye abahaba bamwe mu bagomba kwimurwa bagaragaza ko mu kubaharurira imitungo yabo bitaciye mu muco kuri mikoro ya mugenzi wacu eric bagira ubusa banagaragaje bimwe mu bimenyetso baherako mu kuvuga ko imitungo yabo yateshejwe agaciro icyo nari ndimo nibaza utu tuzu ukuntu tumeze n'utuyira turimo ko buri muntu iyo atashye nijoro amenya iyo ataha hano ko mbona Mm.
turi mu kagari ka nyarutarama habarizwa imidugudu itatu ubutegetsi bugomba kwimura abahatuye kubera ivugurura ry'igishushanyo mbonera cy'umujyi wa kigali muri kangondo ya mbere n'iya kabiri twageze hazwi nko muri banyahe mu murenge wa remera mu karere ka gasabo haboneka ubucucike bukabije bw'amazu ni amazu bigaragara ko aciriritse kandi benshi mu bahaba n'ubuzima busa n'ubutangaje serivisi za zindi ziciriritse zirahaboneka amaresitora utubari udusoko duciriritse n'ibindi iyi ni imashini ya sya gisombe aha habarirwa umurundo w'ibibazo by'abagomba kwimurwa mu basaga igihumbi magana atandatu babaruwe hari abataranyuzwe n'igenagaciro ry'imitungo yabo bakagana inkiko abandi bakemera kuzafata amazu rwiyemezamirimo azabagenera benshi mu bahatuye bemeza ko bari mu cyiciro cy'abazahabwa inzu y'icyumba kimwe izwi nka shamburete noneho indi miryango myinshi nayo iri muri ya mashamburete ukibaza aho turimo turaca akajagari mu myubakire ariko tukakimurira mu buriri hari abataranyuzwe ntibakoreshe n'igenagaciro yewe bakabura n'ubushobozi bwo kugana inkiko uyu mubyeyi ubutaka atuyeho icyangombwa cyabwo agisangiye n'umuhungu we njye mfite umuhungu w'imfura afite umugore kandi njye namuhaye umunani ubwo ni ukuvuga se niba mpa iyo nzu nzajyamo njye n'abana batanu hajyamo umuhungu wanjye n'umukazana ubwo rero iyo nzu bayimpaye njye ndumva nta yindi mibereho naba mbonye uyu mugabo nawe uvuga ko ari mu gihirahiro yemeza ko ubaguze ubutaka ari we wabaruwe ko agomba kuzahabwa ingurane nk'inzu yo guturamo niba baravuze bati ufite icyangombwa cy'ubutaka niwe ugomba kuba ubwo butaka bumwanditseho twese ni mu rugabangabo nta kintu turamenya gifatika abagomba kwimurwa bakomeje kuvuga ko rwiyemezamirimo afatanije n'ubutegetsi habayeho iteshagaciro mu kubarura imitungo yabo uyu watweretse inzu nto y'ibyumba bitatu n'uruganiriro avuga ko bamubaruriye ko ibye bifite agaciro ka miliyoni imwe y'amafaranga wakubitaho abagize umuryango we bigasa n'amayobera ubwanyu mfite abana banjye barindwi umukobwa mukuru afite abana batandatu umuhungu umukurikira niwe nahaye no shamburete nafitemo umugore umva ni ukuvuga ngo mfite umukazana iyo shamburete se nayibanamo n'abana banjye banjye barindwi nyine ubwo nabo buzukuru n'umukazana bigashoboka koko nawe ubyumva mu biganiro abahagarariye abandi baheruka kugirana n'ubutegetsi bw'umujyi wa kigali mu ntangiriro z'uku kwezi kuri iyi ngingo bwatangaje ko butifuza kubona uhezwa mu mujyi wa kigali kubera igishushanyo mbonera meya marie chantal rwakazi nategeka umujyi wa kigali muri iryo vugurura ry'igishushanyo mbonera igihe ubuyobozi bw'umujyi wa kigali hari icyo nahise ntabwo nifuza kugira umujyi wa kigali ugira abo uheza ndifuza ngo ibyiciro byose dufite by'abanyarwanda mu gihugu cy'u rwanda bigire aho byibona mu miturire no mu kugera ku bikorwa remezo mu mujyi wa kigali kugeza ubu igice kinini cy'abagomba kwimuka barasaba ingurane ikwiye y'amafaranga ari nayo ntandaro yatumye bagana inkiko ikindi kibazo gikomeye nyarutarama harimo abafite amazu bakodesha bo batuye ahandi hantu abo rero kubabwira ibyo kubaha inzu nk'ingurane batazigengaho babyumva bigoranye uyu yabwiye ijwi rya amerika ko atuye i rurindo nta kibazo nyine kuko mfite indi nubatse nyine numva ngiye na bampa bampa amafaranga aho kugira ngo bame inzu nubwo ni- n'ayo mafaranga wenda ari make bagiye batubarira ariko ibyo byose kumbwira ngo ngende noneho njye kuba ngo muri etaje bagiye kunyubakira ntakibasha gukora nta n'icyo gutunga mfite ku byakunze kuvuga ko igenagaciro ry'imitungo ritaciye mu mucyo ijwi rya amerika yakunze kubona impapuro zikubiyeho amagenagaciro hari n'ahagaragara amagenagaciro abiri atandukanye ku mutungo umwe kandi yaranditswe ku itariki imwe bwana jean dodier shikama yahawe amagenagaciro abiri imwe iriho miliyoni makumyabiri n'eshanu indi mirongo itatu zasohotse ku itariki makumyabiri z'ukwezi kwa kabiri bibiri na cumi n'umunani tega amatwi nk'uko ubibona se si akarere kabimaye upi iragaragara neza dore ngiyi iherwa na mirongo itanu n'icyenda hariya dore ngiyi n'ahangaha iherwa na mirongo itanu n'icyenda noneho reba no ku igenagaciro urebe ko hari aho bitandukaniye si ngiyi Eh, na hariya ni uko twebwe iyo tureba ibi bintu uko byaje tubona ko hari igenagaciro rojenari rihari noneho iryo genagaciro niryo bagiye bakuraho bakongera bakomekaho ibindi bintu byatekinitswe akavuga ko umutungo w'umutunze kandi yawushoyemo imari urabona imiryango ngewe mfite yose nayikweretse inyinjira izihumbi magana abiri na makumyabiri ku kwezi noneho iki gipangu cyose umpaye ibyumba bitatu na saro gute wafata imari yanjye nashoye ukayitesha agaciro ukumva ko ari zeru twashoye imari umushoramari nawe ushaka ubutaka bwacu ni imari ari gushora natwishyure erega natwe hari abo twakimura mu kiganiro baherukamo n'ubutegetsi bw'umujyi wa kigali byagaragaraga ko butifuza gusiragira mu nkiko bukifuza ko hakomeza inzira z'ibiganiro kugeza ikibazo gikemutse urukiko nk'uko nabibabwiye ntabwo ari rwo kamara abantu bageza n'ikirego mu rukiko hagati aho hakaza umuntu akabunga ikirego bakagikuramo hanyuma bakongera bakumvikana kugeza ubu ikibazo cy'abagomba kwimurwa ntikirabonerwa umuti uhamye mu biganiro biheruka ubutegetsi buhura n'abahagarariye abandi bwasabye amakuru yimbitse kugira ngo buzayasesengure buhereho bugira icyo bukora n'amagingo aya ariko bamwe mu bagomba kwimurwa baracyategereje ibizava muri iryo sesengura ariko abagannye inkiko bo bakakomeza kuvuga ko batazemera ingurane y'amazu mu byo baregeye barasabamo ingurane ikwiye y'amafaranga kugeza ubu kandi abimurwa ntibaramenyeshwa ikigomba kuzahakorerwa ikizwi cyo ni uko bagomba kuzatuzwa i kanombe muri kicukiro mu biganiro byatambutse hagati yabo na bwana denisi karera wagombaga kubimura ntacyo byagezeho kaza ikibazo cyo kuvuga ngo nimwimuke ngo mujye muri shamburete abantu batanu batandatu ngo duteranire muri shamburete munyamakuru dufashe rwose eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric bagira ubusa harakenuye
Me and my guys, we roll up in a Benz. All the girls wanna follow. Looking so fresh and we're spending the bands. She na pounds on a dollar.
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abakozi abanyamakuru bacu batandukanye ku makuru atandukanye badushikirije yo mu karere ni igiciro cya kabiri cy'ikiganiro iwanyu mu ntara nk'uko mumenyereye nk'uno munsi tuba tubatahiriza abanyu aho baherereye mu bihugu bitandukanye tukongera kandi tukanabashikiriza n'uturirimbo two mu midiho itandukanye wa mbere duse ku murongo ni dewo dewo ikaze
ni mahoro urakomeye
ejo ndakomeje ngaha mu Burundi angozi eee
ndagomba gutaza umudamu wanjye yitwa Roger eee
hama nkakanaka n'ubutaka henshi ari mu Rwanda mhm
hama nkakanaka n'ubita Kaneza Bonaventure mwene wacu mhm
hanyuma nkataza nkakanaka n'ubita Kishaye Benoit wari mu Rwanda mhm
ku muryango wanjye hose izina rya ravigadewo akabuho bita gatene violeta Mhm. yakoze fasil gebehu yegeranije amajwi nabo bari kumwe mu buhinga bw'ibyuma ejoni mukankusi na enjeniyeri karis nanje diane nahazwe nari kuri mikoro twembi tuyifurize wikendi nziza
I beg you slow down. Yeah. Why you gonna leave, oh Shade? Now you wanna leave, oh Shade? Slow down.
down. I beg you, slow down. yeah. Slow down, yeah. Why you gonna leave, oh Shade? Now you wanna leave, oh Shade? Slow down. I beg you, slow.
inshuti mwese mubandanya kudutega amatwi mu kanya gato y'igihe cy'isaha cumi na zibiri turabashikiriza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha